turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abari uganda namwe bwe muratwumva kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ikisoro ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ndi muri studio ya gatanu uburundi buvuga ko intambara atari uwo muti hagati y'amatati bufitaniye n'u rwanda intambara rero umenya ingene itangura n'umenya ingene ihera ku buryo uburundi bwogwana n'ikindi gihugu cane cane eh, abagira ibibazo cane n'abenegihugu ivyo ntawo vyipfuza nico gituma nyenicubahiro mu gihugu cacu c'uburundi eh, ashira imbere eh, co nokwita eh, amahoro
uyu ni albert shingiro ni umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ibihugu bibiri mirongo ibiri bitunze gusumba ibindi ku isi biri mu nama yavyo ngarukamwaka amerika yanse kuyitaba ivuga ko isivye kubera igihugu ca afurika y'epfo uh, iriko iraberamwo kigwanya ku nshuro ya mbere umurwi wa hamas wahaye israel ibiziga vya bamwe mu bo yanyuruje mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu muri niger abasirikare batembagaje ubutegetsi bihaye imyaka itanu yo kubandanya bategeka ico gihugu vy'imfatakibanza ido nido yano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika inkuru dushikiriye mu kanya muri studio nuko ahi washington dc leta zunze ubumwe za amerika imaze gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bakuru ba leta y'u rwanda n'abo mu murwi wa m mirongo ibiri na gatatu urwanya ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ino nkuru turaza guca tuyirambura mu gice ca kabiri cano makuru hama narinda bivuze mu kanya abashikiranganji bajeje imigenderanire y'ibihugu mirongo ibiri vya mbere bitunze ku isi bihurikiye mu murwi wa G20 bari mu nama yabo ngarukamwaka iri kibera muri Afrika y'Epfo ntibariko bavuga rumwe ku bibazo vyo guhanahana ibidandazwa n'intambara yo muri Ukraine ibindi kuri no nkuru na Thomas Kamirindi mu ijambo yagejeje ku nama mu muhango wo kuyifungura Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko intambara n'andi makimbirane bibangamiye umubano hagati y'ibihugu yagize ati byari ngombwa cyane rwose ko amahame akubiye mu itegeko shingiro rya loni amategeko mpuzamahanga akomeza kuba inkingi y'ibyo dukora byose kandi natwe nka jeva tugomba gushyira imbere diplomasi kugira ngo dukemure ibibazo duhura nabyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika marco rubio yanze kujya muri iyi nama ni mu gihe kandi guverinoma ya perezida trump yahagarikiye afurika y'epfo imfashanyo kubera politiki zayo amerika ivuga ko ziyirwanya wang yi minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa igihugu cya kabiri gikize ku isi inyuma ya amerika we ari muri afurika y'epfo ndetse na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrov ku ruhande rw'inama bagiranye ibiganiro byihariye usibye ibibazo by'ubuhahirane inama ya jeva iriga no ku bindi birebana n'imihindukire y'ibihe n'intambara zo muri ukraine no mu burasirazuba bwo hagati afurika ifite abanyamuryango babiri muri jeva ari bo afurika y'epfo n'umuryango w'ubumwe bwa afurika
Thomas kuri uno wa kane umurwi wa Hamas nawo wasubije Israel ibiziga bine vyabo mubo wari waranyuruje mu gitero wagavye mu kwa cumi ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ibi ni ubwa mbere bibaye Toma abasubijwe ni bande muri iyi mirambo harimo iy'umutegarugori witwa Shiri Bibas n'abana be babiri bari bo batoya mu myaka y'amavuko Kfir w'imyaka itanu na Karumunake Ariel katwawe bunyago mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu gafite amezi icyenda umugabo wa yerden bibas ari nawe se w'aba bana nawe yari yashimutanywe nabo aza kurekurwa ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kabiri mu ihanahana ry'imfungwa hagati ya hamas na isirayeli umurambo wa kane ni uw'umukambwe witwa oded lifshitz rw'imyaka mirongo inani n'ine ni ubwa mbere hamas itanze imirambo y'ingwate kugeza ubu yasubizaga isirayeli abantu bakiri bazima mu itangazo yashyize ahagaragara perezida isaac herzog wa isirayeli yagize ati imitima yacu imitima y'igihugu cyose yashwanyaguritse yongeraho ati twunamye tubasaba imbabazi ko tutabashije kubarengera hamasi yatwaye bunyago abantu magana abiri na mirongo itanu n'umwe mu gitero cyayo cyo ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu isirayeli ivuga ko mirongo irindwi bakiri imbohe muri gaza ariko ko mirongo itatu na batanu muri bo bashobora kuba barapfuye
hejuru y'amerika dusubire gatonya ku mugabane wa afurika neza na neza muri nigeria aho abasirikare batembagaje ubutegetsi biha imyaka itanu yo kubandanya bategeka ico gihugu vy'imfatakibanza n'ubu ni inkuru tubaza thomas kamirindi iki cyemezo kiri mu myanzuro y'icyo bise inama y'umushyikirano bishyiriyeho yari imaze icyumweru ihuje abasivili n'abasirikare bose hamwe barenga magana arindwi mu murwa mukuru niyame amashyaka ntiyarimo kubera ko yasheshwe nyuma ya kudeta yahiritse perezida bazum ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu ijambo yavuze ayisoza umukuru w'abasirikare bari ku butegetsi general tiyani yavuze ko ari intangiriro nshyashya y'igihugu inzibacyuho y'imyaka itanu igomba gutangira uyu munsi iriyongera ku y'abasirikare bamaze ku butegetsi nyuma ya kudeta yabo inama y'umushyikirano yanzuye kandi ko iyi nzibacyuho ishobora guhinduka bitewe n'impamvu z'umutekano yahamije nanone ko general tiyani ari we perezida wa repubulika yamuzamuye no mu mapeti imusimbukisha abiri imuha iriruta ayandi yose mu gisirikare yamukuye ku rya generale de brigade imugira generali w'ingabo inama yatangaje ko bakoze iyi kudeta bagomba guhabwa imbabazi zibakingira kuba bakurikiranwa mu mategeko kandi ko bafite uburenganzira bwo kuziyamamariza amatora azakurikira inzibacyuho
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yose muheje kumva yijya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya afurika nongere ndabahe ikaze duhere aha i washington dc leta zunze ubumwe za amerika imaze gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bakuru ba leta y'u rwanda nabo mu murwi wa m mirongo ibiri na gatatu abategetsi b'u rwanda bahanywe bagirizwa gushigikira uyu murwi wa m mirongo ibiri na gatatu urwanya ubutegetsi bwa kongo ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzanje geoffrey mutagoma ariko adukurikiranirana bya hagufi ino nkuru geoffrey abafatiwe ibihano ni bande
uwa mbere ni generali wavuye ku rugerero james kabarebe ubu akaba ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda itangazo rero rya minisiteri y'imari ya amerika ryatangaje ibihano rikavuga ko uyu yagize uruhare runini mu bya gisirikare mu ntambara zabaye muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu myaka itatu ishize amerika ivuga ko ariwe muhuza wa leta y'u rwanda n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu akaba ari nawe ushinzwe umusanzu ingabo z'u rwanda zitera uyu mutwe w'inyeshyamba iryo tangazo rishyiraho ibi bihano rivuga ko ari gukurikiranira hafi iby'amaronko aturuka mu mutungo kamere u rwanda n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu bikura mu birombe by'amabuye y'agaciro nyine muri repubulika ya demokarasi ya kongo ingingo imufatira ibihano ikaba ishimangira ko agira uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye mu bikorwa ingamba n'ingamba zo guhungabanya amahoro n'umutekano cyangwa umudendezo wa wa repubulika ya demokarasi ya kongo uwa kabiri ni lawrence kanyuka kingston umuvugizi w'ihuriro alliance fleve congo ry'imitwe y'inyeshyamba ishaka guheka ubutegetsi buriho muri repubulika ya demokarasi ya kongo uyu amerika ikavuga ko ari indi nkingi ya mwamba ku mutwe wa emu makumyabiri na gatatu n'iri huriro muri rusange kubera arihuza n'itangazamakuru n'uruhare agira muri diporomasi mu buryo butandukanye hirya no hino mu mahanga amerika avuga ko kanyuka ari we nyir'ikigo kingston fresh kibarizwa mu bwongereza kikaba gicuruza ibiribwa nacyo nyine cyafatiwe ibihano na amerika iki kigo kandi gikorera ipari mu bufaransa ariko ho kikaba gikora ibijyanye na serivisi z'ubujyanama mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro nacyo rero kikaba icyakomanyirijwe itangazo rya minisiteri y'imari muri amerika rivuga ko kanyuka yafatiwe ibihano kubera gukorera umutwe w'inyeshyamba m makumyabiri na gatatu mu buryo buziguye cyangwa butaziguye diana urakoze cyane rwose geoffrey mutagoma ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza gusubira mu makuru yacu mu gitondo utubwira ibindi
urakoze cyane yego um, ikindi naco ni uko umuvugizi wa leta y'u rwanda yolanda makoro uh, yiyamirije ino ngingo ya leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko itumvikana abibwira amenyeshamakuru bakorera mu rwanda agira ati yoba ibihano vyashobora gutorera umuti ikibazo kiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo iki kibazo kiba caravuye mu nzira karaheze igihe kirekire ibi vyose rero turaza kubigarukako ku buryo burambuye mu makuru yacu yo mu gatondo tukivuga rero ku bya kongo bifatanganye cyane n'u Burundi butangaza ko bumaze kwakira impunzi z'abakongomani ziri hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo itatu na bitanu mu kiganiro umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burundi Martin Nteretse yakoranye n'aberwa ikibazo n'ikibazo c'impunzi yavuze ko aba barimwo abajeje umutekano wa Kongo baharurwa mu ijana ni ukuvuga abamaze guhunga ay'uburundi na congo rero nce tuyabandaniriza ku mupaka wa gatumba huza ivyo bihugu uno musi bikorwa nka vyose kuri uwo mupaka vyari vyahagaze nta murundi yajabuka umupaka kandi nta mukongomani yinjira mu burundi atemeye ko ari mpunzi nk'uko umenyesha amakuru desire hatungimana bitubwira bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika bagiye mu gatumba kuraba uko vyifashe mbere niba tureke tugende
turi inyuma hariya abandi bagataye baromoka abashinzwe barwanira leta ni bo zabo wowe ngo ugiye gusunga
uko niko byari byifashe kuva mu gitondo gushika inyuma y'umutaga mu gatumba ku rubibe rw'uburundi na kongo ibikorwa byose byari byahagaze kwinjira mu burundi uva muri kongo ikamyo zirenga indwi z'igipolisi izirenga zitanu za hse ibisi z'igipolisi n'iz'amashyirahamwe afasha mu mpunzi n'izindi modoka z'abakozi zari zitonze mu karere k'imetero amajana abiri izo modoka zose zakurakuranwa kuri uwo mupaka ni mu gihe abanyagihugu b'abarundi bashaka kuja muri kongo bashoye ibicuruzwa bari bazibiriwe n'igipolisi ku metero amajana atatu na mirongo itanu ku ruhande rw'uburundi aha umwe mu bapolisi bari barongoye abandi ariko arabirukana inyuma yanjye mwese mwese inyuma bayo bayo
ego papa sakumva uyu munsi nta murundi yinjira iyo ntebe zashaka twari twobaroha ni nko kubaroha tubanza tubanza tumenye nyene hameze turamenye ni hiri uno munsi twarungiye ereka twari dushika none none haya nta n'umuntu n'umwe ahari hari impunzi zinjira zijya mu nzu nta tomate zigurana na Israel twebwe bamazi muta abo kayenzana abapolisi babakubitemo igiti ibyo bituma atangura ewe n'amazi n'abakunzi b'ijwi rya amerika ntibemerewe kwegera ikibanza gihagaritswemwo imodoka z'igipolisi na hsr zakira impunzi nk'uko basanzwe bahabona ku ruhande rwa kongo naho ibintu byari byifashe uko mu mwanya w'amasaha atatu umukunzi w'ijwi rya amerika yamaze ku mupaka wa gatumba impunzi zuzuye ikamyo zitanu n'imodoka ya bisi ya kwasiteri zitatu nizo zajanywe aho zakirirwa zari zigizwe n'abagore abana imisore n'inkumi hamwe n'abagabo abo bahunze bari bafise udukoresho bahunganye duke duke mu masakoshi n'ibikapo n'abandi bari bafise amakinga binjiye mu burundi baca burizwa imodoka ibi byatumye bidakunda ko bavugana n'abakunzi b'ijwi rya amerika imyidogo ku barundi bajanye ibicuruzwa muri kongo biri kuri uwo mupaka yari myinshi urabona abandi amafaranga ari mu biro n'abana nijoro bararibuza babaze guteka itomati zonyene birahana ndabacumbira ubugari imboga ndazikureko nayarangukiye ibintu gusa byahindutse uwo mwanya muto abapolisi aga nibo bishe byose injira abarundi gusa n'abakongomani bakabagira mu kidugu wemeye kuba umuyobozi unemere tuca tubaho gute nuko none abo mfashije ko banyanyeye kugenda no kuri iyo bavyiyumvire n'ukuri
abafasoni bo mu gatumba bari baje kuraba ababo ko bataha mu burundi bari bagiye gucururiza muri kongo intambara iba ariyo bakiri abacururiza ngaho mu gatumba abikorera imizigo n'ibindi bari bake cyane n'ibibanza byinshi byagaragara kiretse bake bari kubadandaza amazi umwe wenyine niwe yari ko atanga ubugari nawe bikaboneka ko atabakiriya yari afise ibintu byahinduye isura kuri uwo mupaka kuva mu masaa munani yo kuri uyu wa gatatu aho inzego z'uburundi zakira abapolisi ba kongo ijana bahunze bambaye imyambaro ibaranga imiduga yabo bakoresha mu gipolisi ca kongo n'ibigwanisho vyabo hamwe n'ibindi bigwanisho vyari bipakiwe mu modoka bahunganye kuva ku wa cumi na kabiri ukwezi kwa kabiri leta y'u burundi ivuga ko bamaze kwakira impunzi hagati y'ibihumbi mirongo itatu na mirongo itatu na bitanu vy'abanyekongo abashika ibihumbi mirongo ibiri binjiye baciye ku rusizi bari mu ntara ya cibitoke abandi bashika ibihumbi bitanu baciye ku mupaka wa gatumba bajanywe muri komine gihanga mu ntara ya bubanza ivyo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi martin ninteretse yabisiguye mu nama yo kuri uwa gatatu itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu gisagara ca bujumbura yagiranye n'ubushikiranganji bw'imigenderanire hamwe na hase n'abandi bafasha mu gisata c'impunzi muri hashere bavuga ko impunzi zimaze kuza mu burundi ziharugwa ku miryango irenga ibihumbi bitandatu kandi ko kuva mwaka w'ibihumbi bibiri uburundi butaheruka kwakira impunzi zingana uko brigitte mukanga eno aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi hasere mu burundi asaba umwe wese mu bafashanya n'uburundi kugira icyo akoze mu kugarukira kuri izo mpunzi
Desire Hatungimana urakoze hagati aho Uburundi buvuga ko intambara atari wo muti w'ibibazo bufitaniye n'u Rwanda umushikiranganje w'imigenderanire yabwo n'ayandi makungu yabwiye abashinga amateka b'u Burundi aho yari yabitavye kugira ngo atange umuco ku bibazo bitandukanye bivugwa muri politike y'ico gihugu Albert Shingiro yagarutse no ku masezerano ya gisirikare u Burundi bwemeza ko bwakoranye na Kongo imbere yo kurungikayo ingabo zabwo inkuru ya mgenzi wacu Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda hari kuri uyu wa kane ubwo inama nshingamateka y'u Burundi yari yakiriye umushikiranganje mu byejejwe harimo imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro mu ngoro y'inama nshingamateka mu kigo bibujumbura abagize inama nshingamateka basabye uwo mushikiranganje kwishura ku bibazo bimwe bimwe bimaze iminsi bicicikana ku mbuga hwaniro bijanye n'umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'umubano w'u Burundi na Kongo aho hagiye havugwa abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo umushingamateka Gikeke Pascal yabwiye umushikiranganje Nyanja Robert Shingira ati nawe utari umuvugizi wa leta y'u Burundi ufise uruhara runini mu kwishura ku bibazo bijanye n'imigenderanire ugahumuriza abarundi uyu mushinga mateka yagarutse ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi ku bijanye n'akamu mukuru w'igihugu c'u Burundi yari yateye abarundi ari bugabira aho yavuga ko u Rwanda rubaniye n'abo Burundi ariko nyuma agatangaza ubutumwa butandukanye n'ubwabanjirije ibihugu bibanyi bimwe bimwe bitameze neza na cane cane igihugu c'u Rwanda ariko mu rugendo yahoramwo kandi mwari kumwe namwe hari icaciye ku rubuga rwiwe rwa x ariko mu bijanye n'imigenderanire n'uburundi uri mu babibazwa nagomba rero ugira ico uremesheje abenegihugu biciye hano mu nama nshingamateka kuri kariya kamu umukuru w'igihugu yari yabuteye abarundi hanyuma mwitahuka agatanga ubundi butumwa busa n'uburemesha abarundi mbega hoba habaye ivyari vyitezwe vyari biki Ikindi kibazo abashingamateka bagarutse ko ni kijanye n'abasirikare barungikwa muri Kongo aho bibaza ico bivuze ku migenderanire mu gihe abo bagiye gutabara bariko barinjira mu gihugu c'u Burundi gusaba ubuhungiro.
Burundi bwaragiye gutabara igihugu ca ca Kongo biciye ku masezerano ari hagati y'u Burundi na Kongo mu bijanye no gutabarana mu byo kwivuna umwasi. Turabona ko ingabo z'u Burundi zagiye gutabara mugabo naho tubona ko abagiye gutabarwa bariko binjira mu gihugu c'u Burundi mbega mu by'imigenderanire ivyo bitanga ishusho iyihe kuri ivyo byashikirijwe n'abagize inama nshingamateka umushikiranganje Albert Shingiro yamenyesheje ko Burundi bwasanze inzira y'amahoro ari ukutinjira mu ntambara kuko iyo uyitanguye utamenya uko irangira Burundi nta n'umugambi bufise wo gutera ikindi gihugu Burundi ni igihugu ishimbere imigendere myiza kubana neza n'ibindi bihugu intambara rero umenya ingene itangura n'umenya ingene ihera ku buryo uburundi bwegwara n'ikindi gihugu cane cane eh, abagira ibibazo cane n'abenegihugu ivyo ntawe wovyipfuza nico gitumanye n'icubahiro mu gihugu cacu c'uburundi imisi yose ashira imbere ico eh, nokwita eh, amahoro ashira imbere amahoro ashira imbere gutera intambara n'ibindi bihugu tukibaza rero ko ata ntambara ngaha mu burundi izohaba abantu botekana naho ku bijanye n'abasirikare barungitswe muri kongo n'igihugu c'uburundi shingiro yavuze ko bariyo kubw'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi kugira ngo bagarukane amahoro uku niko abisigura abasirikare bacu bagiye muri ico gihugu kubera dufitaniye kino kwita imigenderanire amasezerano ajanye n'ivyo kwivuna amaso gufashanya mu vy'umutekano ubona ko dusangiye urubibe kandi aho dusangiye urubibe ari ahantu kenshi hakunze kuba ari umutekano muke abasudariyo bacu bagiye muri iyo mvo twebwe twagiye ku mwumvikano wa kongo icyo nokwita force invite force autorise ntitwagiye ku nguvu nk'uko bamwe bamwe babikora naco umushikiranganji Albert Shingiro yatangaje ku vyerekeye niba abasirikare b'abarundi bagiye kurwana muri Kongo baratahutse cyangwa niba bakiriyo gusa asaba ko abasirikare b'ibindi bihugu bari mu gihugu ca Kongo bo- bovanwayo ahavuga ko hari abajayo kubera inyungu izina ziriya yongeye atangaza ko umugwi wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ukaba uri mu gihugu ca Kongo wasenyugwa ukavanwa muri ico gihugu mu ntumbero yo gushaka amahoro arambye hagati y'ibihugu byombi n'akarere muri rusange asaba kandi ko hoba ibiganiro hagati y'umugwi wa mama mirongo ibiri na gatatu na leta ya kongo inzira y'intambara igahagarara thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru tubafitiye n'ubu baracashimikira ku vya repubulika ya demokarasi ya kongo aho bifatira mu rwanda mu burundi ariko no muri kongo ubwayo imbere nyuma y'indwi zirenga zibiri umurwi wa m mirongo ibiri na gatatu igaruriye rero igisagara ca goma co mu burasirazuba bwa kongo ubuzima busa nk'ubwasubiye gutangura bukaba itoto buke buke amwe mu mabanki yo muri ico gihugu yasubiye gukora bamwe mu barimu bari bamaze igihe badahembwa nabo batangiye guhembwa ariko hari n'abandi bavuga yuko agashahara kabo batarakaronswa n'amabanki bahembegwa ko mumenyeshamakuru wacu Jimmy Shukrani bakomera yabidukurikiraniye muri izo banki twabashije kubona zifunguye imiryango kuri uyu munsi twavuga nka bank of africa trust merchant bank cyangwa se tembe access bank raw bank n'izindi ni nyuma y'ibyumweru bigera kuri bitatu mu mujyi wa goma hatagaragaramo banki n'imwe ikora kuva ubwo m makumyabiri na gatatu yafashe umujyi wa goma nyuma y'amezi abiri badahembwa imishahara yabo abarimu nibo bagaragaye ku bwinshi imbere ya za banki bose bategereje kubona umushahara wabo bahembwa uturutse kuri leta ya kinshasa ubusanzwe leta ya kinshasa ishyira imishahara y'amezi atatu yikurikiranya y'abarimu muri banki zikorana nayo bisobanura ko muri izo banki ubu harimo imishahara izahemba abarimu kugeza mu kwezi kwa gatatu y'umwaka ku bufatanye na minisiteri y'uburezi n'iy'abakozi ba leta aba barimu bavuga ko igihe bari bamaze bategereje ko banki zifungura cyari kirekire cyane kuko nta bundi buryo bagombaga kubonamo umushahara kuri bank of africa mu mujyi rwagati niho twasanze abarimu batonze umurongo ho wabonaga ko buri wese yari ategereje kwinjira ijwi rya amerika yavuganye na bwana amini fidele byuma umwarimu wigisha mu mashuri yisumbuye hano mu mujyi wa goma turashimira zimwe muri banki zo mu mujyi wa goma ubu zemeye kuduha umushahara uturuka kuri leta ya kinshasa nk'uko bisanzwe leta idushyiriramwo umushahara cyane w'amezi atatu ubwo rero uyu munsi twongeye kubona umushahara wacu ni ikintu cyadushimishije cyane kuko tutari twiteze ko banki zifungura vuba turasaba ko na bagenzi bacu bataratangira guhembwa banki zabo zakora ibishoboka bagatangira kubona umushahara
les salaires vont atteindre les destinataires.
patience rukiko nawe ni umwarimu twavuganye akaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe linav imwe mu masendika aharanira uburenganzira bw'umwarimu muri kivu ya ruguru uyu avuga ko mu minsi ishize byari bigoye cyane ko umwarimu abona umushahara we bitewe n'intambara ku gihe kitambutse byari bikomeye kugira ngo umwarimu abone umushahara we ariko kuri aya masaha tubonana kandi tuvugana hari akavanse kahari kuri banki ya bewa kuko bagiye kubona ko ibibazo bibaye birebire bashaka ko aho bareba ukuntu abantu bo bari barafungiye mpesa bayishyiramo sitarateji ya, ah, ya wale mobile eh, n'abandi nyine bakomeza kugira ibibazo bari bafite amakarite sezame bari bagomba gupokera kuri disitributere habaye nyine fasilitatasiyo yo kuvuga ngo batangire bakore porokirasiyo ku masaha nkubwira hari nka batatu bamaze kubona mesaje yerekana yuko nyine ayo mafaranga yari ari kuri konte zabo yamaze kugera kuri telefone yabo binyuriye kuri iyo porokirasiyo bamutumiye nubwo bimeze bityo hari undi mubare w'abarimu benshi batarabasha kubona imishahara yabo bitewe n'uko banki bari basanzwe bahemberwaho zitarafungura abarimu bakoresha izi banki bavuga ko kuri bo ubuzima bukomeje kugenda bugorana muri ibi bihe ho bakeneye amafaranga ku buryo bwihariye uyu ni bwana simwerayi munihire nawe ukorera hano mu mujyi wa goma avuga ko kugeza ubu banki ahemberwaho itarabasha gufungura ngo abone umushahara w'uturuka kinshasa Siesa vile wazazi tuliona wenzetu wazazi wanatutumia watoto, hatungeacha watoto.
twabonye ababyeyi badutumiye abana nk'uko ubuyobozi bushya bwabidutegetse ngo dutangire akazi akazi turimo kugakora rwose ariko bagenzi bacu bari guhembwa twebwe ntacyo turabona ngewe ubwanjye ntabwo ndabona umushahara wanjye ejo nageze kuri banki bambwira ko bidakunda ntekereza ko aho ibintu biri kujya nitutabona umushahara ubwo bizaba ngombwa ko twishyuza ababyeyi Mpaka tu atakuwa mzazi, kosa kwake ndio utapata suluhisho.
Iki kibazo cy'imishahara y'abarimu kije mu gihe amashuri yongeye gufungura imiryango mu mujyi wa Goma nyuma y'ibyumweru bitatu bishize. Aba bavuga ko kuba bafite ibibazo by'amafaranga bikomeje kugorana mu miryango yabo, cyane cyane abahemberwa kuri banki kugeza ubu zitarafungura. Patience Rukiko arasaba leta ya Kinshasa ndetse na AM makumyabiri na gatatu ko bagira icyo bakora vuba na bwangu mu rwego rwo gufasha abarimu gukora akazi kabo neza.
mu miryango y'abarimu birakomeye bafite inzara cyane bahuye n'ibibazo by'intambara intambara ngaho ntabwo bari bakabonye umushahara wabo nta kintu bari bafite twari tuvuye kwiruka bamwe baribwe abandi bataye ibyabo abandi nta kintu bafite mu nzu umwarimu afite ibibazo bisaga igihumbi bitewe n'umushahara gwe n'ivita ritambutse bari kuja kwigisha ariko nta mbaraga bafite bitewe n'uko bamwe bari kuza batariye abandi nta mataransiporo bafite bagasohora bakererewe ni ibintu bikomeye antuka ni ugushaka ukuntu uko babafasha kugira ngo icyo kibazo gikemuke kuvaho m makumyabiri na gatatu ifatiye umujyi wa goma yakomeje gusaba ko za banki kimwe n'ibindi bikorwa bitandukanye bikora muri serivisi zo gutuma no kwakira amafaranga byafungura mu rwego rwo kugerageza gufasha abaturage gukomeza n'ibikorwa byabo by'ubucuruzi ku bakenera serivisi za banki mu kazi kabo ka buri munsi kugeza ubu banki nkuru ya kongo izwi nka banki centrale du congo ari nayo ifasha izindi banki ndetse na za koperative zo mu mujyi wa goma gukora yo ntabwo irafungura imiryango yayo bisobanura ko umubare munini wa za kopeke nazo zitaratangira gukora jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma Jimmy shukurani bakomera urakoze mu kanya turaca dusezerana ariko imbere yaho ngende ndabibukije ino nkuru ivunaguye umukuru w'umurwi wa twirwa niho uranira inyungu n'umutekano w'abanyamurenge colonel makanika yaraye yishwe abarwanyi b'uwo murwi bavuga ko drone yahitanywe n'amasasu yahitanywe n'amasasu ya drone yarashe mu birindiro byabo biri ahitwa gakangara aha ni muri secteur ya njanga ni muri territoire ya fizi intara ya kivu y'epfo abaguye muri ico gitero bose ni batandatu barimo rero colonel Michel Rukunda makanika bamwe mu banyagihugu baba mu minembwe babonye iyo drone bavuga ko yaciye mu kirere ca Gahwera ija kurasa ibirindiro vya twirwaneho haba igisirikare ca leta ya Kongo canke yindi mirwi irwanira muri Kongo nta numwe arigamba ico gitero cahitanye Colonel Makanika uyu yarwanira twirwaneho mu kwita ku mutekano n'ubusugire bw'abanyamurenge eh, bw'abanyagihugu b'abanyamurenge ba bakunda kubangamirwa n'abarwanyi ba mayimayi colonel michel uh, makanika yahoze ari umusirikare w'ingabo za leta ya congo frdc kugera muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri igihe yata- mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe yatandukanya na leta uyu muyobozi watwirwaneho yishwe mu gihe abarwanyi ba M mirongo ibiri na gatatu babandanya gufata ibice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'epfo inyuma yo gufata Bukavu mu mpera z'indwi heze M mirongo ibiri na gatatu yigaruriye kandi centre y'ubucuruzi ya Kamanyora ku munsi wa kabiri w'ino ndwi urupfu rw'uyu mutegetsi wa yahora atwara umurwi wa twirwaneho ruvuze iki muri ino ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubusesanguzi bwimbitse murashobora kubusanga kuri Facebook yacu VOA radio yacu aho hari ivyo Delphine Hanyuma wo muri kaminuza ya Leeds yo mu Bwongereza yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana Hanyuma ni umushakashatsi ku ntambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko rero nshuti bakunzi mwakoze kutwumviriza kuri mikro aha muri studio ya gatanu mwari kumwe na Diana Ninahazwe nshimira abo twakoranye muhinga bw'ivyuma Nadia Taha hamwe na ingénieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose murarahajyana ahatajyana harara umwansi abatwumva muri aho butarira mubandanye kugira umunsi mwiza mu vyo muriko murakora mwo vyose ahanje turongera ejo mu bindi biganiro vy'ijwi ry'amerika